turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika uganda mu karere ka kisoro muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora hano muri studio y'indwi muri kumwe na joy diana ninahazwe ngiye kuhashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya ingingo nkuru nkuru ziyagize i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda hariko habera ihuriro ry'abaserukira inama nshingamateka ku isi hose abari muri iyo huriro bagera ku gihumbi n'amajana abiri Despite steady gains, inequality between women and men continues to be widespread. Setting quotas takes us a step closer to equal representation, but does not address the full spectrum of inequalities.
perezida w'u rwanda paul kagame mu ijambo ryo kugurura iyo nama muri make yagira ati haracariho impinga mu byo kunganisha igitsina gore na gabo naho hakiri intambwe iboneka yatewe ico atanga nk'umuti muraza kucumva ahandi hato ubushikiranganji bw'itamagara y'abantu mu gihugu cy'u rwanda cy'u burundi butangaza ko urwaruka ruterwa n'uburyo bwo kwikingira imbanyi zisama zitifuje abari mu mashyirahamwe y'urwaruka ariyamiriza iyo mvugo umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca chad albert pahimi pakade yatanze imihoho kugira ngo yoroshe ishingwa rya leta nshasha ijo gihugu rero citeze leta nshasha umwanya n'umwanya ikigega mpuzamakungu fmi mu mpfunyapfunyo na banki y'isi yose vyagiriza ubushinwa guhoza umugabane wa afurika mu madeni ido nido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru hirya no hino ku isi turahera ku mugabane wa afurika neza na neza mu gihugu ca cad aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu albert pahimi pakade yatanze imihoho kugira ngo birekurire leta nshasha gushirwaho ni nyuma yaho ico gihugu cigijeyo amatora mu kiringo c'imyaka ibiri mugenzi wacu fidel niyongabo atubandaniriza ino nkuru
padak umunyapolitike w'umusivile yagenywe kuba umushikiranganji wa mbere muri leta mfatakibanza y'igisirikare mu mwaka uheze na perezida mahamad idris debi yafashe ubutegetsi nyuma yaho se wiwe idris debi itno yiciwe ari ku rugamba rwo kurwanya abagwanya ubutegetsi vyari bitegekanijwe mu ntango ko urwego rw'igisirikare ruyobowe na mahamad debi itno ruyobora igihugu mu kiringo c'amezi cumi n'umunani yamara muri uku kwezi chad yatangaje ko izokwigizayo amatora agendera kuri demokrasi gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mahamad debit no yarahiye ku munsi wa mbere mu mabanga ya perezida mu kiringo mfatakibanza gishasha vyitezwe ko agena umushikiranganji wa mbere mushasha albert pahimi padake yarabaye kandi umushikiranganji wa mbere hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani padake yabonwa nk'umutegetsi acuditse n'uwahoze ari perezida wa chad idris deby itno Idris Deby Itno yayoboye ico gihugu mu kiringo c'imyaka mirongo itatu gushika yitavye Imana mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe
fidela niyongabo urakenuye cubandaniriza ku vy'ikigega mpuzamakungu fm mu mpfunyapfunyo hamwe na banki y'isi yose vyagiriza ubushinwa guhoza umugabane wa afurika mu madeni mw'ijambo yashikirije mu ntango y'inama yama iba uko umwaka utashe ikigega mpuzamakungu c'amafaranga fmi n'ibanki y'isi yose georgieva yatangaje ko umugambi watangujwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere mu butunzi ku isi utashizwe mu ngiro mu buryo bwihutirwa yamara yerekanye icizere ko ku vyerekeye Chad na Zambia hamwe na Ethiopia bizoba ibihugu vya mbere bizosaba gufashwa Georgieva amenyesha ko ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI kiriko kirondera gufasha ibihugu vyabisavye hisunzwe imigambi yategekanijwe n'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere ku isi. Abategetsi barongoye ikigega FMI ni banki y'isi yose badomye urutoke ku gihugu c'Ubushinwa giha amadeni menshi cane ibihugu bitari bike vyo muri Afrika, ivyo bigatuma umugambi wo kugabanya umuzigo w'imyenda udindira. leta ya zambia yabwiye abanyamitahe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko yizeye ko izokumvikana n'abatanga amadeni mu ntumbero yo kuyorohereza kuriha iyo myenda mu mpera z'umwaka canke mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bidahera nyongabo tugukengurukire kuri aya makuru waduteguriye hirya no hino ku isi turacabandanya ariko mu kanya urakorerwa na mu ngata na mugenzi wacu Oriane Itangishaka agiye kutugeza muri Tunisia ahavuga idugwa ry'ibiciro vy'ivyankenegwa hamwe n'ikena ry'ivyo vyankenegwa mu bice bitandukanye vya Tunisia
isukari amavuta umuceri n'amazi yo mu ducupa bisigaye bibura cyane mu maduka abantu baratonda imirongo miremire kugira baronswe ibyo bintu bya nkenerwa leta yari isanzwe yaranagerageje kuronsa abanyagihugu bamwe bamwe mu buryo bwo kubafasha iyo ibyo bintu batabifashishijwe basanga bizimbye cyane mu maduka leta ya tunisiya yagiriza abagwizatunga bamwe bamwe ko bakora urudandazwa rukorerwa mu kinyegero yamara abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko kimwe mu bibazo bihari ubu ari uko leta itariko irasaba ikigega cy'isi ideni ryo gufasha igihugu gukemura ibibazo bimwe bimwe igihugu kirimo ni mu gihe abanyagihugu bama bashamiranye mu masoko hamwe bagakora n'imyiyerekano y'urutavana ko n'imishamirano hagati y'abapolisi n'abanyagihugu hirya no hino mu gihugu bivuye ku iduzwa ry'ibiciro ibyo biruko mu gihe ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe ubutunzi n'uburenganzira bw'abanyagihugu kandi risanzwe rikurikiranira hafi ingenzi mu gihugu rivuga ko abanyetunisiya amajana atanu n'indwi bamaze gupfa canke baburiwe irengero igihe bariko baragerageza kujabuka uruzi mediterane muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri bagana ibihugu vya buraya
akoze bagenzi bacu ariane itanga ishaka na fidela niyo ngabo ku makuru baduteguriye hirya no hino ku isi baje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu hakaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu tumire amate gato hama twerekeze i kigali ahakoraniye abatwara inama nshingamateka yo ku isi yose kuva ejo ku munsi wa mbere gushika kwa gatandatu w'ino ndwi mu rwanda i kigali ku murwa mukuru w'ico gihugu hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi icivugo c'iyo nama ni uruhara rw'inama nshingamateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwizuzanye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamwo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama mugenzi wacu jean baptiste mico myiza ariko aradukurikiranirana iyo nama umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame atangiza iyi nama yasobanuye ko abagize inteko zishinga amategeko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage abagore batabigizemo uruhare all over the world parliaments exist to protect inteko zishinga amategeko zibaho kugira ngo zirinde inyungu z'abaturage this objective
iyi ntego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rw'abagore rwuzuye mu nteko zishinga amategeko by'umwihariko abagore kuba mu myanya y'ubuyobozi muri iyi nama hari kuganirwa ku buryo bwo gukumira no gushakira umuti amakimbirane n'intambara byugarije isi kuri iyi ngingo niho umukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi duwarite paceko yaboneho kuvuga ku ntambara iri hagati y'uburusiya na ikirere anenga uburusiya anavuga ko bidakwiye kubaho ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi it is not possible to accept the invasion of Ukraine by the Russian Federation.
Ntibishoboka kwemera igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine. Ntibishoboka kubyemera. Ntibinashoboka guhishingira igikorwa cy'Uburusiya cyo kwigarurira mu buryo butemewe n'amategeko ibice by'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine.
Just because is against the international law.
Mu magambo make kubera ko ibyo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. mu nyemerere mvuge n'iki byonyine kuvuga mu magambo ku ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ni ikintu kidashobora kwemerwa ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ntirishobora kwemerwa ibihugu biri mu ntambara ari kuvugwa cyane ku isi aribyo ikirere n'uburusiya nabyo birahagarariwe muri bo harimo umunyayikirene zane bereniyuk ari nawe mwirabura wa mbere watowe mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu umwe mu babyeyi be yari umunyarwanda umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda w'umutwe w'abadepite donatira mukabarisa avuga ku bitera intambara nyinshi n'uko zakumirwa asanga abagize inteko ishinga amategeko bareba niba amategeko batora adakumira bamwe mu baturage bityo icyo kikaba isoko y'amakimbirane izo ntambara zizanwa n'uko hari ababa barahejejwe inyuma zizanwa n'uko hari ababa batiyumva mu miyoborere y'igihugu ibyo rero nibyo abagize inteko ishinga amategeko bagomba gukora ku buryo mu mategeko ashyirwaho noneho no gukurikirana ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa ariko ababishinzwe bakanabibazwa iyi nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi yitabiriwe n'intumwa za rubanda zirenga igihumbi ziturutse ku migabane yose y'isi jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali
jean batiste mico myiza tugushimire ku nkuru yawe n'amajwi yose wasubiyemwo yari muri iyo nkuru tukiri ku rwanda uno munsi muri icyo gihugu hatanguye ku mugaragaro igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icaha mu masentare bwitezweho gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucikire mu mabohero ido n'ido y'ino nkuru na mugenzi wacu asumta kaboyi perezida w'urukiko rw'ikirenga mu rwanda wabutangije yavuze ko kumvikana kurebana no kwemera icyaha bizafasha mu kwihutisha imanza nshinjabyaha ku bantu benshi bategereje kuburana iki gikorwa gikorwa n'umushinjacyaha aho asaba ukekwa w'icyaha ko bagirana ubwumvikane akamufasha kubona amakuru yose akenewe mu ikurikiranwa ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu ikorwa ryacyo kandi nawe akabigiramo inyungu kuko uregwa agabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba yahabwa igihano gisubitse perezida w'urukiko rw'ikirenga nteziryayo faustin avuga ko iyi gahunda izagabanya ubucucike muri gereza zo mu rwanda ubu dufite abafungwa barenga ibihumbi icumi bategereje kuburana bangana na cumi na kabiri ku ijana ry'abafungwa bose ikigamijwe rero ni ukugira ngo twihutishe imanza kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa bamaze kuburana ibyaha bitabahama urumva abo ngabo barafungura ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ubucucike mu magereza iyi gahunda initezweho ko ishobora kugabanya igihe kinini uregwa yajyaga amara muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo aburane umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda nkusi faustin arabivugaho mu gihe haba habayeho kumvikana hagati y'ubushinjacyaha n'uregwa icya mbere urubanza ruzihuta cyane ko nta n'ubwo umushinjacyaha azaba agitegereje gukora irindi perereza bizaba ari ibintu bigufi cyane hari abantu benshi bategereje ko bahabwa amatariki wenda amatariki tuvuge mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi uyu munsi aramutse asabye ko noneho ahabwa ubwo burenganzira cyangwa se kuba yaburana yemera icyaha akabyukana n'ubushinjacyaha birumvikana ko dosiye irihuta ashobora kugabanyirizwa ibihano ibihano bishobora no gusubikwa ashobora no kurekurwa by'agateganyo perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko mu ntangiriro iyi gahunda izatangirizwa mu nkiko eshanu zo ku rwego rw'ibanze ari uko ishobora kuzagera no mu zindi nkiko mu gihugu ikindi uyu muyobozi yagaragaje ni uko ku ikubitiro bizakorerwa ku bakoze ibyaha byoroheje nko gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura gusa uko izagenda itanga umusaruro izagera no ku bakoze ibindi byaha umunyamategeko rwabigo augustin umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu rwanda yemera ko iyi gahunda izagabanya uburyo gukurikirana ibyaha mu rwanda byakorwagamo abantu barakora ibyaha ariko ikibazo ni, ni porosedire umuntu yakoze icyaha yemeye ko yakoze icyaha ariko aryo umushinjacyaha avuga ko bamukatira iminsi mirongo itatu yo gukora iperereza iyi minsi mirongo itatu y'iki kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi muri puratike dusigaye tubona abashinjacyaha ntabwo baki ntabwo bagishinjura akenshi basigaye banatinya ngo none ishinjura umuntu wenda nkamurekura bashobora gukeka ko wenda nariyo ruswa ibyo byose byatumye yuko muri sisiteme yacu hari abantu benshi bafunze ariko mu busanzwe iyi porosedire ya peya bageningi ni porosedire nziza cyane kuko umuntu azajya atanga amakuru ashobora no kugabanya ibihano kuko urebye neza n'ibihano muri sisiteme yacu ibihano ubona ko ari ibihano bihanitse benshi mu bari bitabiriye umuhango bakora mu nzego z'ubutabera biteze ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza yo mu rwanda bwatumye u rwanda ruza ku mwanya wa kabiri rukurikira leta zunze ubumwe za amerika mu bihugu bifite abaturage benshi mu magereza ibi biherutse gutangazwa mu bushakashatsi bwamuritswe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u rwanda ubushakashatsi bwamuritswe mu mpera z'ukwezi kwa munani bugaragaza ko ubucucike mu magereza yo mu rwanda bugeze ku ijana mirongo irindwi na kane ku ijana buvuye ku ijana mirongo itatu na gatandatu ku ijana bwariho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugeza ubu gereza zo mu rwanda zifungiyemo abarenga ibihumbi mirongo inani na bine ubusanzwe amategeko yo mu rwanda avuga ko kuba umuntu akurikiranyweho icyaha yaburana adafunzwe ari ihame akaba yafungwa mu gihe hari impamvu zikomeye uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u rwanda uvuga ko byabaye nk'umuco ku mushinjacyaha apfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi mirongo itatu yo gukora iperereza uyu muryango ugasaba ko hakwiye kugira ikindi giteganywa kuko gufunga atari cyo gihano cyonyine asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwandakazi kimurazi ko katumenyesha ikiganiro muri isanga tuba tugiye kubahimiriza gukurikira ariko barakidutegura ndabona mugenzi wacu oriane itanga ishaka asanze muri studio y'indwi oriane ikaze kandi muri studio z'ijwi ry'amerika urakoze cyane diane ni nahazwe ndabona umeze neza ndashima imana ejo rero kudutegura ibiki muri muri isanga muri make muri iyi minsi haravugwa bamwe bamwe mu bantu badafatwa neza mu mavuriro mu burundi hari ababibaruka canke uh, abaja kwivuza muri rusange turashaka kwibaza ivyo bibazo natwe tuvuga duti mbega nk'abibaruka bimeze gute mm -hmm. uh, hariho umukenyezi aheruka kwitaba imana mm -hmm. uh, birababaje ariko kumbure hariho bimwe mu bishobora kuba bititabwaho neza mu kwakira abantu rero ejo tuzogerageza kuganira na bamwe mu bo bita ba sage femme mm -hmm. bakira abakenyezi kwibaruka twongere tuganire kumbure n'abavugira abagwayi kugira ngo turabe bimwe mu byokorwa kugira ngo umurwayi afatwe neza iyo ari ku bitaro iyo ari kwa muganga nibyo rero mu kiganiro cy'amagara y'abantu tuzoganira ejo nibaza ko babirindiranye igishika uyu mufasi n'uvuga n'ubibanza byarababaje abantu benshi ku mbuga ngurukanabumenyi abatwumva none gaho hiyane bashaka kuzogira ico babaza ico baterera kuri ico kibazo bakurungikira akanimero ka telefone babicishije he ejo aho bukera ego cyane rwose hariho kuri facebook yacu nk'uko bisanzwe barashobora kutwandikira kuri voa radiyo yacu voa radiyo yacu ni kuri facebook aho bashobora gutanga nimero zabo bagaterera ibibazo canke ivyiyumviro urakoze reka ndakure ko ubandanye uja gutegura ikiganiro tuzosubira ejo gihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda urakoze cyane
igice ca kabiri rero cano makuru yacu tukibandaniriza mu gihugu c'u Burundi aho umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama imbanyi batifuza Dr Sylvie Nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene amashirahamwe y'urwaruka yose uko abibona ariyamiriza iyo mvugo nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu rero Juri Kaneza akoresha ijwi ry'Amerika mu biro yacu i Nairobi muri Kenya umushinganji w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi abagore bava mu karere ka afurika y'ubuseruko ease abo ku mugabane wa afurika hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu muganga sivinze imana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri kuko umushikiranganji w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye gukoreshwa abantu bubatse gusa uku niko yabisiguye umujene atarubaka ntajya kurangura amabanga y'abubatsi kuko n'amabanga y'abubatsi aya batarubaka inyigisho zitegereza gutangwa avuga udo nivo tubivugane tubiganire umwana atarubaka ntakwiye kurangura amabanga y'abubatse zijya metode zihari sefu abantu bubatse kugira ngo babyare ku rugero setu umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mffps asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe jeanne zaninyana ikintu cya mbere umuntu yovuga ni uko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene ingeso mbi n'ibindi inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme ariko kandi ntitwokwiyobagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batifuza canke kwandura indwara zitandukanye tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi bataba bifuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikiranganji maze ryegera bamwe bo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura ugwaruka niko mbona rwishi niko rwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye par exemple nk'aho tubaye hariho ahegereye amabuwate ugasanga abajene ni benshi hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga badandazaho bijya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje bijya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo nibo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ati ntidushaka kubyara ubu canke ni turashaka nyene kuheba kubyara ariko sinibaza rero ko abajene bobikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakiri abajene umushikiranganji Imana ahamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja ku ishure kugira bijukira uburyo bwo gutandukanya imbyaro no kwirinda inda zitifujwe amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu bidere mwe muri ngaha mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga we wica uvuze ujya mukenyezi abandi nivo dedikasiyo ibyo uvuze urabyumvise kandi urabifata uko nyine uri ngaho uri family dere ukavuga ati buryo buryo wapi abandi bakenyezi badafise nivo dedikasiyo nk'iyi wacu babyumva se fini ubu turiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire la promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays muganga Silvinze Imana twari bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umupfasoni Zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ibitigiri vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abakenyezi batarenga ibice mirongo itatu n'umunani kw'ijana aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zitifujwe Kayisariyani n'amahoro umwe mu bamenyesha amakuru b'abahinga bakorera ku bibazo vy'amagara y'abantu mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zitifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka Eroje urika neza ijwi rya Amerika
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru yo kuri uno mugoroba kandi turacavuga ku y'uburundi umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi niwo ugiye kuzoja mu kigega ca leta kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kubera igikorwa co guha imparati n'izindi mpapuro z'ivyangombwa ubwato bwo kuroba giheruka gutanguzwa n'ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi ivyo vyatangajwe ejo kwa mbere n'ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi mugenzi wacu tiyarive ndayishimiye i kigali adufitiye ibindi kuri no nkuru mu gihe haheruka gutangazwa icese itangwa ry'imparati n'ibindi byangombwa by'ubwato umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi jack bigirimana amenyesha ko ico gikorwa kizotuma leta y'u burundi iharonkera kunguko kanini aho bategekanya ko umuriyaridi urenga w'amafaranga y'amarundi uzokwinjira mu kigega ca leta guhera mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bagereranije n'ubwato buhari uyu munsi rero aha leta leta izohakura amahera arenga umuriyaridi w'amarundi urumva ko uyu muriyaridi leta iba yawuronse kuva kera cyane iyo gikorwa kera ayo rero azogenda ariyongera uko abarovyi bazotera biyongera mu kiyaga Jack Bigirimana amenyesha kuko umwaka utashe hazoza haragurwa impapuro nshasha kuri abo bakoresha ubwato amenyesha kandi ko abantu bahora bazana ibidandazwa mu rufuri batazosubira kwikika mu kiza kuko ubwato buzokora ibyo buzoca bufatwa rero uko abarovyi bazotera biyongera bazogura plake baronswe n'izo mpapuro zikenewe ya mafaranga abandanye yinjira ikindi naco ni uko harimo impapuro zizokwama zirihwa uko umwaka utashe ayo n'amafaranga azoba ariko arinjira igihugu kigiye guhungukira kindi ni uko ba bantu bahora baza bazanye ibidandazwa mu rufuri batagomba kuriha oberi amakuru n'amatagisi ubu bizobagora kuko ubwato bazosangamwo ivyo bidandazwa buzoba buriko imparati nyene bwazomenyekana naho abarobyi bakorera ku kivuko co mu kajaga muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura ari naho hari ikivuko ca mbere mu burundi bavuga ko bazokubahiriza ayo mategeko mashasha ariko basabye koroherezwa mu kuronka igitoro ndetse no gutorera umuti ikibazo c'aho bakorera ku kivuko kuko aho bari bemerewe gukorera abandi bantu bahubatse amazu yabo ni ibintu twigishijwe kuva kare kandi turabishimye imbere ya byose turabura amahoro rwose mu kuronka igitoro baradufata nabi ku masitasiyo bakwiye kutwubaha no gutonda kuko turoba mu ijoro tukaryama ku mutaga ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi caratangaje ko ubwo buryo bushasha buzotuma abarobyi boroherwa mu kazi kabo haboneke n'akarusho mu bijanye no gucungera umutekano wabo kuko bazoba bafise ibyangombwa bibaranga mu gihe bahora bakora batazwi abarobyi bagiye gukora mu mwidegemvyo bagiye gukora babifitiye uburenganzira baja mu mazi bakajya kuroba atakibaranga gihari ikindi abarobyi bagiye kunguka nk'uko jack bigirimana bivuga hari amashyirahamwe ajejwe gutegekaniriza impanuka agiye gufasha mu bijanye n'inshumbusho mu gihe habaye amasanganya mu biyaga hamwe rero n'amabanki azorosa ingurane abarobyi zo kugura amamoteri y'ubwoko bukomeye kugira ngo umwimbu wiyongere mwomenya ko mu minsi iri imbere ubwato bwo kuroba buzosigwa amarangi y'igihugu gutyo bushobore kumenyekana butandukanywe n'ubwato bw'abanyamahanga bwinjiye mu mazi gutyo bashobore gutsimbataza umutekano wo mu kiyaga Tanganyika no mu gihugu ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nta murobyi azoba yemerewe kwinjira mu mazi adafise ibyangombwa by'ubwato ibyo byangombwa bikaba bigizwe n'imparati urupapuro ndangabwato ugwerekana ko imparati yatanzwe n'ababifitiye uburenganzira uruhusha rwo gukorera mu mazi ugwemeza umwuga w'uburobyi hamwe n'icangombwa cemeza ko ubwato bukomeye ibyo byangombwa bikaba bitwara kuva ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana abiri y'amarundi gushika ku bihumbi amajana abiri na cumi na bitanu na mirongo itatu n'atanu bivanye n'uko ubwato bungana thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali
kanya turahana agahindukira reka imbere kugahana reka ngende ndayukije ko kuva ejo ku munsi wa mbere gushika kwa gatandatu mu rwanda hakoraniye inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi ikivugo cy'iyo nama ni uruhara rw'inama nshingamateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamwo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama mu bitabiriye iyo nama harimo umwirabure wa mbere ari mu nama nshingamateka ya ukraine se n'umunyarwanda nyina akaba uwo muri ukraine ijwi rya amerika rikorera abatunganiriza ikiganiro cihariye nawe muzokumva mu ndwiza mu gihugu c'u Burundi umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama dr Sylvain Nzeyimana amwesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene amashirahamwe y'urwaruka yo suko abibona inkuru irambuye mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nayo ko yagezeho ijya nino ku isi umushikiranganji wa mbere muri cade albert pahimi pakade yatanze imihoho kugira ngo ivyo vyirekurire leta nshasha gushirwaho muri ku mugabane wa afurika kandi ikigega mpuzamakungu fm na banki y'isi yose vyagiriza ubushinwa guhoza umugabane wa afurika mu madeni hama muri tunisiya ibiciro vy'ivyankenerwa vyabaye ndanse ahandi naho ntibiboneka na gato ayo makuru yose murashobora kongera kuyasanga kuri rezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nino ngaha rero duce dusozerera dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ry'ano makuru muri bo harimo nadia taha niwe yegeranije ibiganiro byacu bari kumwe na ingenieur cornelius muhinga bw'ivyuma kuri mikro mumva diane ninahazwe nifatikanije na bagenzi banje bose batandukanye iyo bari hirya no hino ku isi mu kubipfuriza kugira umugoroba mwiza no kubashimira kuba mudahengeshanya uh, kumva ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye twumvikanamwo ariko na cane cane mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mugira ijoro ryiza mu banki no mu byanyu murarahajyana hatajyana harara umwasi